ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi igisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi live kuri weshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma perezida paul kagame w'u rwanda na felix tshisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo kuri iki cyumweru byitezwe ko bahurira mu biganiro i rwanda muri angola
ibyo twiteze bishingiye ku byo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagezeho mu nama ziheruka kubahuza ingingo y'ingenzi rero ni intambara yo muri kivu ya ruguru n'ubwihutirwe bw'ivanwa ry'ingabo z'u rwanda muri kongo
Therese Kayikwamba ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyatangaje ko kizaha u Rwanda inkunga miliyoni ijana na mirongo inani n'imwe z'amadolari y'Amerika. Abadiplomate bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Turukiya, ibihugu by'Uburayi n'iby'Abarabu bahuriye muri Yorodani kuri wa gatandatu mu biganiro kuri Siriya naho urukiko rwo muri irani rwakatiye imyaka icumi y'igifungo reza valizade umunyamakuru w'umunya-irani ufite ubwenegihugu bw'amerika amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino ku isi ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi cyatangaje ko kizaha u rwanda inkunga ya miliyoni ijana na mirongo inani n'imwe n'ibihumbi magana arindwi by'amadolari y'amerika nyuma y'uko inama y'abayobozi bacyo bashoje ubugenzuzi ku mikorere y'inzego ziterwa inkunga muri iki gihugu itangazo ryasohowe kuwa gatanu n'inama nshingwabikorwa y'ikigega mpuzamahanga cy'imari ryavuze ko hari ku nshuro ya kane kigenzura politiki y'igihugu n'imikorere y'inzego n'uburyo igihugu gishyigikira ibikorwa birambye ari nabyo bishingirwaho fmi igenera inkunga ibihugu ikigega mpuzamahanga cy'imari cyashimangiye ko urugero rw'iterambere ry'ubukungu bw'u rwanda ruteganije kugera ku munani n'ibice bitatu ku ijana uyu mwaka na karindwi ku ijana umwaka utaha umwaka ushize bwari ku munani n'ibice bibiri ku ijana fmi ivuga ko u rwanda rwagaragaje umuhate mu kuzahura ubukungu hatezwa imbere inzego z'ingenzi no kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi ivuga ko agaciro k'ifaranga ry'u rwanda kagumye mu rugero rwari ruteganijwe na banki nkuru y'igihugu bityo bikaba bigaragaza ko igihugu gifite ingamba zifatika zo kuzahura ubukungu gusa ikigega mpuzamahanga cy'imari cyongeraho ko ubukungu bw'u rwanda bugihanganye n'ibibazo bitoroshye birimo igitutu gituruka ku bipimo by'ivunjisha ubukungu bw'u rwanda bushingiye hanini ku buhinzi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubukerarugendo n'inganda
washington ijwi rya amerika abadiplomate bo muri leta zunze ubumwe za amerika turukiya ibihugu by'uburayi n'iby'abarabu bahuriye muri yorodani kuri wa gatandatu mu biganiro kuri siriya ni mu gihe ibihugu byo mu karere iherereyemo n'iby'amahanga birimo guharanira kuzagira ijambo ku butegetsi bushya bw'uzasimbura bashar al assad ubutegetsi bwa perezida joe biden wa amerika ubu ugana ku musozo wa manda ye bwatangiye ibiganiro n'ubuyobozi bw'imitwe y'ingabo zafashe ubutegetsi harimo uwa hayat tahir al sham wagabye igitero simusiga cyafashe umurwa mukuru damasiko ku cyumweru gishize biden yohereje minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken muri iki cyumweru ngo ashakishe uburyo bwo kumvikanisha amahame ya amerika yifuza ko yashingirwaho mu gushyiraho ubutegetsi bushya muri iki gihugu harimo kubaha abanyamuke hagati aho turukiya umuturage wa siriya mu majyaruguru imaze imyaka ishyigikiye ingabo zarwanyaga ubutegetsi bwariho bwa bashar al assad ubu itegereje kuzagira uruhare n'ijambo mu ishyirwaho ry'ubutegetsi bushya minisitiri w'intebe wa turukiya hakan fidan yavuze ko ambasade y'igihugu cye muri siriya ifungura imiryango kuri uyu wa gatandatu blinken intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye muri siriya gail pederson ushinzwe ububanyi n'amahanga mu bumwe bw'uburayi kaje kalas bahuye n'abaminisitiri bo muri yorodani arabiya sawudite iraki libani misiri emira ziyunze z'abarabu bahrain na katari bahuye muri yorodani ku meza imwe mu nzu yagenewe gucumbikira abashyitsi nta wari uhagarariye siriya wari muri ibyo biganiro urukiko rwo muri irani rwakatiye imyaka icumi y'igifungo reza valezade umunyamakuru w'umunya-irani ufite ubwenegihugu bwa amerika bwamuhamije ibyaha byo gukorana n'ubutegetsi burebana n'ingwe na Iran Reza Valizadeh yahoze akorera radiyo Farda imwe mu zitambutsa ibiganiro bya radiyo yigenga y'Uburayi cyangwa Radio Liberty iyo radiyo iterwa inkunga n'ikigo cya leta ya amerika gishinzwe itangazamakuru mpuzamahanga ari naho ijwi rya amerika ibarizwa umwunganizi we mu mategeko yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ko urukiko rw'ibanze rwo muri teheran rwahanishije uwo yunganira iki gihano nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukorana n'ubutegetsi bwa amerika barebana ingwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru ibitekerezo byanyu mubiduhe kuri facebook instagram youtube na x kuri radiyo yacu viwe mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru bitezwe guhurira i Rwanda muri Angola. Ni mu nama iza kuyoborwa na Perezida Joao Lourenço wo muri Angola, umuhuza mu biganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhusha umwuka mubi hagati y'ibihugu bituranye. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Therese Kaikwamba, yagarutse ku bishobora kuganirwaho. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Ihura rya perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo ibihugu ubu bidacana uwaka kubera intambara z'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu rirakurikira inama za ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi nabo bagiye bakorera i Rwanda muri Angola. ku bwa minisitiri Therese Kayikwamba abaperezida batatu ni ukuvuga Paul Kagame w'u Rwanda Felix Tshisekedi wa Kongo ndetse na Joao Lorenzo wa Angola nk'umuhuza baraganira ku mushinga w'amasezerano y'amahoro yo guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi Nos attentes et le travail que les ministres des Affaires étrangères ont abattu pendant les dernières réunions et les dernières rencontres ministérielles étaient justement...
Ibyo twiteze bishingiye ku byo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagezeho mu nama ziheruka kubahuza ari byo gutegura umushinga w'amasezerano azofasha mu kuvugurura umubano w'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda. Ingingo y'ingenzi rero ni intambara yo muri Kivu ya ruguru n'ubwihutirwe bwo kurangiza iyi ntambara. Igice kinini cy'amasezerano aza kuganirwaho no kumurikirwa abakuru b'ibihugu cyerekeranye n'icyo kibazo cy'intambara yo muri kivu ya ruguru n'ubwihutirwe bw'ivanwa ry'ingabo z'u rwanda muri kongo
aha ijwi rya amerika yabajije minisitiri kayikwamba niba mu biganiro byahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga u rwanda rwaremeye ko rufite ingabo muri kongo na cyane ko nyuma y'iyo nama uruhande rw'u rwanda rwumvikanye runyomoza ibyatangajwe na kongo kuri iyi ngingo uyu mukuru wa diplomasi ya Kongo yasubije ko ibyo bishingiye ku kudahuriza ku mvugo zakoreshejwe mu nteguro y'amasezerano Le désengagement des forces, je sais que c'est une expression
gucyura ingabo ndabizi ko ari imvugo idakoreshwa na leta ya kigali kigali ivuga gukuraho ingamba z'ubwirinzi inyandiko ye iravuga ngo gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u rwanda agakoni gucyura abasirikare b'u rwanda kuri twebwe ukuri kurigaragaza kandi si ukuri kuvugwa na repubulika ya demokarasi ya kongo ni ukuri kwagaragajwe n'impungenge za loni zerekanye ko hari abasirikare ibihumbi bine b'u rwanda ku butaka bwa kongo twe rero tuvuga gucyura ingabo icyo u rwanda rwita gukuraho ingamba z'ubwirinzi ariko mu by'ukuri ibyo bisobanuye gukura ingabo zabo ku butaka bwacu inama ihuza ba perezida Tshisekedi na Kagame kandi igiye kuba mu gihe abategetsi bo ku mpande zombi bagaragaza ko hari byinshi bataremeranyaho ndetse n'ibyo baganira kenshi biba basigara cyicaro nk'ubu nta minsi itanu irashira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo na ambasaderi w'u rwanda muri loni bateraniye amagambo imbere y'akanama ka loni gashinzwe umutekano impaka zikaba zari zishingiye kuri uko kurenga ku masezerano aba yemeranyijweho mu kiganiro n'ijwi rya amerika minisitiri kayikwamba yongeye gushinja u rwanda kwanga kohereza impuguke zarwo mu itsinda rishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu ntambara ihanganishije uruhande rwa leta ya kongo n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu Le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré.
Kuwa mbere ubwo nari imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano namenyesheje abagize ako kanama ikibazo cy'ukuntu itsinda ryashyizweho ndetse ryatangiye imirimo yaryo kuva ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe rikaba ririmo inzobere zatanzwe na Kongo n'izatanzwe na Angola ariko u Rwanda rwo rukaba rutarohereza inzobere zarwo hashize iminsi mirongo itatu n'itanu ibyo rero ni inshingano z'akanama ka Loni gashinzwe z'umutekano ni inshingano z'umuryango mpuzamahanga ariko ni n'izacu nk'abahuriye muri iki kibazo kotsa igitutu abo bireba bose kugira ngo ibyemeranyijweho byose byubahirizwe nubwo hakiri uku kutemeranya no kutubahiriza ibiba byemeranyijweho minisitiri kayikwamba avuga ko ibintu nyamukuru buri ruhande rusabwa muri iyi mbanzirizamushinga y'amasezerano abakuru b'ibihugu baganiraho kuri iki cyumweru byumvikana kandi bisobanutse ibyo nabyo akavuga ko ari ukurandura umutwe wa fdrr ku ruhande rwa kongo no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa kongo ku ruhande rw'u rwanda gusa yemereye ijwi rya amerika ko ibyo bikorwa bitaratangira ku mpande zombi Un aspect important du, du ikintu cy'ingenzi kigize iyi gahunda ni uko igiye gutangizwa mu buryo buhuriweho n'impande zombi rero kurandura fdrr ntibiratangira kimwe n'uko gucyura ingabo z'u rwanda nabyo bitaratangira turacyari mu biganiro biganisha ku bwumvikane bwa politiki buzaba bukubiye mu nyandiko ya nyuma y'amasezerano izasinywa n'abakuru b'ibihugu ari naho tuzinjira mu cyiciro cy'ibikorwa uyu mudiplomate yabwiye ijwi rya amerika ko ku ruhande rw'igihugu cye cyiteguye gukora ibyo gisabwa ari byo kurangiza burundu ikibazo cya fdrr yavuze ko u rwanda ruhora rugira urwitwazo mu kuvogera ubusugire bwa kongo nkibutsa ko amakimbirane hagati y'ibi bihugu bituranyi ashingiye ku ntambara z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu umaze kwigarurira uturere twinshi mu ntara ya kivu ya ruguru kongo ishinja u rwanda gutera inkunga ma makumyabiri na gatatu no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba ibyo ariko u rwanda rurabihakana ahubwo rugashinja uyu muturanyi warwo gukorana n'umutwe wa fdr rurwanya ihura rizwi rya ba perezida cisekedi na kagame bavuga kuri iki kibazo ryaherukaga mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri iki gihe bari bahujwe na perezida emmanuel macron w'ubufaransa i new york ubwo bombi bari bitabiriye inama y'inteko rusange ya loni kugeza ubu ntibiramenyekana niba kuri iki cyumweru aba bakuru b'ibihugu byombi baza gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ibyo nabyo bibaye byaba indunduro yari ihanzwe amaso y'umuhate wa perezida joao lorenzo mu guhuza impande zombi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ubungabunga ubuzima ndabasuhuje ndebujeniya mukankusi mbashimiye kuba mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro bungabunga ubuzima imbasa ni indwara yandura cyane iterwa na virusi ikunze kwibasira ahanini abana bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko ubwandu bumwe muri magana abiri buteza ubumuga bwa burundu kandi hagati ya gatanu n'icumi ku ijana muri abo bamugaye burundu barapfa iyo bigeze aho himika ibafasha guhumeka igagara nyuma y'aho iranduriwe indwara y'imbasa yongeye kugaragara muri cote d'ivoire ibyahagurukije abategetsi n'ubufasha bw'imiryango inyuranye ngo bahagarike iki cyorezo ukongera kwaduka kw'imbasa ahanini birashyira abana mu kaga by'umwihariko bitewe n'ikwirakwira ry'imyumvire itari yo ku rukingo rw'imbasa
make w'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko yamugajwe n'imbasa kuva afite imyaka umunani nyina umubyara avuga ko iyi ndwara yamubujije kwiga no kubaho ubuzima busanzwe ibyatumye abaho bigoranye
nabonaga abana barwaye imbasa kuri televiziyo sinigeze ntekereza ko ibi byaba ku mwana wanjye iyo njya kuba naramukingije ntiyakabaye ameze uko bitewe n'ukuntu ameze abaturanyi bavuga ko ari umurozi ababyeyi barantereranye njye n'uyu mwana iyi ndwara imugaza yangije umubiri wa matiye wahisemo gukoresha izina rye rimwe gusa kubera gutinya akato avuga ko yumva ari wenyine kandi yigunze kuko inshuti ze zamucitseho
mbere inshuti zanjye zarazaga tugakina ubu baransura ariko ntibanyagira nyuma imuhira nkakina n'abavandimwe banjye gusa ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko imbasa ari indwara iterwa na virusi yandura cyane ishobora guteza ubumuga cyane cyane mu bana ndetse hari n'ubwo bigera kure ikaba yabahitana inzobere mu buvuzi zivuga ko uburyo rukumbi bwo kuyirinda ari urukingo ariko imyumvire mibi ivutsa abana guhabwa uru rukingo Emmanuel Ero ni umukorerabushake w'imyaka makumyabiri n'itandatu muri porogaramu ya e-report urubuga rwo kungurana ibitekerezo rwashyiriyeho urubyiruko ngo ruhanahane ibitekerezo ku ngingo zirufitiye akamaro
hari ababyeyi banga gukingiza abana babo hari impuha z'uko urukingo rw'imbasa rurimo ibintu byangiza rimwe na rimwe iyo ugiye mu ngo zifite abana ababyeyi baguhakanira ko nta bana bafite cyangwa se bakakubeshya ko abana babo bakingiwe ariko ibyo si byo OMS yatangaje ko muri Afurika harimo n'igihugu cya Cote d'Ivoire virusi ya polio virusi y'agasozi itakiharangwa icyakora mu myaka ya vuba aha ubundi bwoko bwihinuranyije bw'iyi virusi bwaradutse Dogiteri Abuduru Fadiga umuyobozi wa porogaramu ishinzwe ubuvuzi no kurwanya virusi itera sida muri UNICEF avuga ko guverinoma ya Cote d'Ivoire ifatanyije n'imiryango mpuzamahanga nka UNICEF bafashe ingamba zo kongera umuhate by'umwihariko mu turere twibasiwe
twatahuye abarwayi b'imbasa mu turere nka abija san pedro darua abwaso na bwake dogiteri fadiga avuga ko iyi miryango iba irimo gukoresha udushya tw'ikoranabuhanga mu kurwanya ikwirakwira ry'imbasa On utilise aussi des nouvelles technologies telles que euh, le système euh, euh, ODK de 19.
uyu munsi twateye imbere mu ikoranabuhanga ry'inkingo mbere twakoreshaga inkingo zitangwa mu kanwa ubu dufite n'iziterwa mu nshinge dukoresha n'ikoranabuhanga nka sisitemu ya open data kit odk ikoreshwa na oms mu gukurikirana abarwayi b'imbasa hamwe n'ubu bushobozi ndetse n'umuhati wa za guverinoma nk'iya cote d'ivoire oms yatangaje ko ubwandu bw'imbasa bwa vuba buheruka kuboneka muri cote d'ivoire bwagaragaye ku itariki ya makumyabiri n'eshatu y'ukwa kane k'uyu mwaka uyu muryango ukagaragaza ubwihutirwe bw'umuhate w'ikingira mu guhangana n'uku kongera kwaduka kw'imbasa dogiteri twahiri hemedi ni umuganga w'indwara z'abana ku ivuriro aga kan hospital i mombasa muri kenya arasobanura ibimenyetso by'indwara y'imbasa anadusangize uburyo bwiza bwo kuyirinda
Poliomyelitis is a full name of the disease that um, of, is of interest today.
poliyomiyelitisi niryo zina ryuzuye ry'indwara y'imbasa ishishikaje benshi uyu munsi wa none iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virusi kitwa poliyo rero hari ubwoko butatu bwa virusi za poliyo kandi mu mpine zizwi nka wapava bivuga ngo virusi ya poliyo y'agasozi bisobanuye ko iboneka ahadukikije kubera icyo ifatwa nk'iy'agasozi ni uko ari ubwoko bwa virusi iboneka ubusanzwe mu bidukikije rumwe mu nkingo dushobora kuza kuruvugaho nyuma rwagenewe agakoko k'imbasa katari ak'agasozi niyo mpamvu ku bw'abadukurikiye tuvuga ngo hari amoko atatu y'iyi virusi izo tuzita virusi ya poliyo y'agasozi y'ubwoko bwa mbere iy'ubwa kabiri n'iy'ubwa gatatu muri izi eshatu iya kabiri n'iya gatatu zamaze kurandurwa bivuze ko zitagihari ngo ziteze indwara rero mu gusubiza ikibazo cyawe virusi ya poliyo yiganje inaduteye impungenge ko ishobora guteza indwara ni virusi ya poliyo y'ubwoko bwa mbere iyo itera indwara ya poliyomiyelitisi cyangwa se imbasa ikintu cy'ingenzi cyane impamvu iyi virusi ikunze kwibasira abana batarageza ku myaka itanu ni uko baba batarubaka ubudahangarwa buhagije mu bwirinzi bw'imibiri yabo wabajije uti abagore batwite n'abantu bageze mu zabukuru bakwandura virusi y'imbasa igisubizo ni yego byose byaturuka ku budahangarwa bw'imibiri yabo uko ugenda usaza usanga abantu bavuga ko ugenda usubira ibwana mu bijyanye n'uko ubudahangarwa bwawe bugabanuka bitewe n'uko ubudahangarwa bwawe burimo kugabanuka ugenda ujya mu byago byo kuba wakwibasirwa n'indwara yakwibasira rero n'abageze mu zabukuru kubera iyi mpamvu imwe y'ubudahangarwa bwabo buba burimo kugabanuka uburyo virusi y'imbasa cyangwa poliyo ikwirakwiramo tuvuga ko yandurira mu kunywa amazi no kurya ibiribwa byanduye ndashaka gusobanura iyi ngingo kubera ko irasobanura ikibazo turimo kugerageza kwibaza aricyo abategetsi bo ku isi bakora mu gukumira virusi y'imbasa kumenya ko virusi ubwayo yandurira mu kurya cyangwa kunywa ibyanduye bivuze ko hari ibintu bitatu bakwiye gukora mu kuyikumira icya mbere ni ukongera isuku ahadukikije icya kabiri ni ugushyira imyanda ahabugenewe ibuka ko iyi virusi iboneka mu myanda abantu bituma niba rero iyo myanda igize aho ihurira n'amazi yari asanzwe ameze neza ayo mazi akanyobwa n'umukiriya wacu cyangwa umurwayi aho ashobora kwandura virusi y'imbasa byoroshye icya gatatu ari nacyo cy'ingenzi cyane ni ikingira kubaka ubudahangarwa waba warigeze utekereza gukoresha ikizamini cyo kwisuzumisha ibere iyo umugore akorerwa ikizamini cya mamogaramu ikiba kigamijwe ni ukumenya niba nta kimenyetso cya kanseri y'ibere afite ikindi cya kabiri cy'ingenzi ni ukumenya ibijyanye n'ireme ry'utunyangingo tw'amabere ye So dense breast is based on the mammogram images of your breast, um, which is basically an x-ray of your breast.
ibijyanye n'ireme ry'utunyangingo tw'amabere bishingira ku mashusho y'ikizamini yamamagaramu ibere ryawe ryakorewe icyo ni ikizamini cyo gusikana ibere ku ruhande rumwe dufite abarwayi bafite amabere afite ibinure byinshi hanyuma ku rundi naho tukagira abarwaye amabere yabo agizwe n'imvubura nyinshi uru ni urugero rw'ikizamini cyamamagaramu cy'ibere ry'ibumoso ku murwayi ufite amabere afite ibinure byinshi nk'uko ubibona ishusho y'inyuma ni umukara kandi aramutse hari ikibyimba arwaye yari kuba asa nk'itara nk'icaki ku kibaho uru ni urugero rw'ibere rifite utunyangingo turemereye kandi nk'uko ubibona ifoto y'inyuma kuri iyi sikaneri ireruruka cyane wakibaza rero uko byagenda hatangiye kuzamo akabyimba nako ku ishusho kaba gasa n'umweru ku bantu rero bafite amabere y'utunyangingo turemereye tubagira inama yo gukoresha ikindi kizamini cy'inyongera ikizamini cya mamagaramu nicyo gipimo fatizo mu gusuzuma kanseri y'ibere no kurokora ubuzima hakiri kare tugikoresha nk'urufatiro iyo turimo gusuzuma amabere y'abagore kandi ibyo dukora tubihabwa na mamogaramu rero kabone n'ubwo nk'uko nabivuze hagira utubyimba duto twihisha n'ibindi bintu tuyikoresha no mu gihe dukeneye kureba utubumbe duto twa kalisiyumu turimo gusuzuma iyangirika mu miterere hari rero ibindi bintu tubasha kubona kuri mamogaramu yewe no ku murwayi ufite amabere y'ireme ryinshi kandi rero aho niho uba wifuza gutangirira ubukangurambaga bw'ikingira ry'indwara y'ubushita bw'inkende mpox ryatangijwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahamaze kugaragara ubwandu burenga ibihumbi magana atatu n'impfu zigera hafi kuri magana cyenda na mirongo cyenda nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima y'iki gihugu iyi minisiteri yakiriye doze ibihumbi magana abiri mirongo itandatu n'eshanu z'inkingo mu kumenya byinshi ku birimo gukorwa mu gukumira iyi ndwara no kuririkingira twerekeze i kamanyora muri teritwari ya warungu mu ntara ya kivu y'epfo aho abahatuye batangiye kugana ibitaro bya saint joseph guhabwa doze yabo ya mbere y'urukingo
amezi atandatu ashize abaturage muri iyi mihanda ya Kamanyola agace ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko icyoba cyari cyasakaye mu mujyi wabo inyuma y'ikwirakwira rya mpox indwara iterwa na virusi y'ubushita bw'inkende abategetsi ubu bavuga ko mu kwezi kwa cumi bakiriye doze ibihumbi magana mirongo itandatu na bitanu z'inkingo abaturage nka Sauveur Konde bavuga ko hamwe n'izo nkingo bisa nk'aho ubwoba bugenda bushira
mbere y'uko nkingirwa numvaga rwose ntatuje cyane ko dutuye mu karere kazahajwe cyane n'iki cyorezo numvaga mu by'ukuri ndi mu byago byo kwandura kubera ko ntwara abantu bavuye mu bice binyuranye akenshi ntazi n'uko bahagaze sinabaga nzi uwanduye n'utanduye ariko nta mahitamo yandi nabaga mfite uretse kubatwara kugira ngo mbone imibereho ubu nakingiwe numva ntekanye ubu ndarinzwe mbasha gukora nta bwoba
ibitaro bya Saint Joseph muri Kamanyola niho abantu bajya kwikingiriza kandi Dr Charles Masiya umuyobozi mukuru w'ibi bitaro avuga ko abakora mu byo gutwara abantu nka Konde abakora mu rwego rw'ubuvuzi cyo kimwe n'abanduye aribo baherwaho mu ikingira
tumaze kugira abana barenga magana umunani banduye mpox ku bantu igihumbi na magana ane bamaze kuyandura turimo gusaba inkingo ku bana batarageza ku myaka cumi n'umunani kuko no mu barwayi binjiye mu bitaro hano abana nibo biganjemo ku barwayi makumyabiri na batanu bari mu bitaro dufitemo abana cumi na batandatu
intara ya kivu y'epfo aho icyorezo cyatangiriye imaze kwakira doze hafi ibihumbi mirongo itatu z'inkingo zo mu bwoko bwa mva zigenewe abakuze dr joseph matundanya umuhuzabikorwa wa porogaramu y'ikingira muri kivu y'epfo avuga ko umuhate wo gukingira iyi ndwara ari ingenzi muri iki gihe la valeur de vaccination c'est pour éviter que la maladie akamaro k'ikingira ni ukubuza iyi ndwara gukwirakwira nk'uko tubibona ubu icyorezo cyatangiriye mu karere kamwe k'ubuzima none ubu kimaze kugera mu turere mirongo itatu na tubiri agaciro kabyo ni uko iyo ukingiwe tuba twongereye ubudahangarwa bw'umubiri wawe imbere y'iyi ndwara hamwe n'abantu ibihumbi umunani magana atanu bamaze kwandura mpox ndetse na mirongo ine na batanu bahitanywe nayo muri kivu y'epfo abategetsi bavuga ko umuhate w'ubuvuzi harimo n'ubutangirwa ubuntu ukomeje kujyana na gahunda y'ikingira loni ivuga ko repubulika ya demokarasi ya kongo imaze kwakira doze ibihumbi bibiri magana atandatu na bitanu z'inkingo zo mu bwoko bwa mva zatanzwe na leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi icyakora hari impungenge ku bana kugeza ubu batarinjizwa muri iri kingira noneho twerekeza mu biyaga bigari mu kiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
kireya aho rwose uparitse ni sawa gutyo rwose imeze neza karibu rero muri kombo bare asante none se muje kwiyakira cyangwa hari umukiriya muje gufata hano um, niko na randevu na mtu nibyo Ndiyo.
Ah, nilikuwa nakwenda kutoalete kidogo Okay.
usijali usinisindikize hapa napazoea sana napajua wowe cyantangaza cyane ifa siminejua sana hapa ni saa vile kunyumba okay bo nili sijui kama ndeza acha eh, kikapu yangu hapa Wowe, nta kibazo uranyura hariya okay asante Monsieur Server, hapa kulitia kikapu yangu ndo kwenye lintarishia.
umva sisita ameza yose yafashwe hari abantu tugiye kuhakirira Ni vya nzuri sana. Hii kombo bari napendwa sana njoma na singe ya chakata. Mbo uh, nilikuwa sema nikale wapi? Kwa msana unilete na menu.
ariko ubanza utanyumvise neza nakubwiye ngo ntabwo turi bubashe kukwakira ahubwo akira isakoshi yawe igendere rwose bakira Mnamisi nilifanya reservation. Utezi ndangalia?
nta mpamvu yo kwirirwa ngiye njya kugenzura iyi resitora urabona ko ari vip twakira abantu basobanutse kandi bazwi Mhm. Sasa unamaanisha nini pale?
hano nta reservation z'abantu b'ibigo tujya twakira uyu ni umushoferi wa tagisi noneho koko Nini? Manake hapa mnakamata kama reservation ya- Basi mimi kufatana na manationalite, si ndio?
umva madamu nifitiye abakiriya bo kwitaho nusohoka urabona izindi resitora hano hanze manuka ku giti cy'umunyakirepfo hariya hari resitora ziciriritse zihari ahubwo agenda bitaza kukuberera uri inyama ubwo buceri bwawe ntabwo tubukeneye hano uretse no kwiyakira wowe nkubwize ukuri ntabwo fagitire hano wayivamo n'ikirahure cy'amazi sinzi niba washobora kukishyura wowe A- ariko genda mugore we Sasa uko unanisukuma.
ariko si- Nini?
ntabwo wumva ariko ariko genda mbwira aho wamuye Bura- eh, eh, iyo nduru inshikira gushika mu biro n'ibiki ngize amahirwe uraze mabuja Eh, mabuja Eh.
mwah, waje afadhali unakuya nakwambia huu kaka severa itaka nitupa paka nje mabuja mura- muraziranye wagira ukora iki Mhm, wagira mabuja.
ubyara umushyitsi hanze turabisubiramo hanyuma karibu ushaka Asante.
kwanza iyi meza iteguye gute iyi mise en place ni iya gute ganza uzane ibiyiko nawe turarisha intoki ariko mabuja uramenye rwose ntuyicarane n'uwo mushoferi wa tagisi w'umunyabugokazi uyu yarazwe mu karere kose uyu nguyu ni umujura kabuhariwe yararikoroje cyane
urashobora kumfatira umushyitsi gutyo ukamwita umusuma nta soni nyamara ushatse wakumva ibyo nkubwira mabuja ahubwo nayo makanya n'ibiyuka urimo kumbaza ndi ubwanjye ndabizi neza ko nabishyize hano ku meza Hanyuma bice bijyanye.
n'umunyabugokazi niwe ubyibye ngo mama nangai Ai.
banduku hivi lakini u servere iko na shida gani na mie depisa nilitieko naenda na nisumasukuwa Ariko aje- aseme mie mwisi mie sikuiba kitu mie areba gusa abanyabugo muzafatwa gute kuko niba uhakana ko uri umujura wowe ngaho twereke ibintu biri mu isakoshi yawe Ahura n'iki?
Ubi- oya bitwereka abantu bose bareba ahangaha mabuja njye mba nshaka kuvugisha ukuri angalie angalia mkeka pangu kama uta- itakufurahisha niba angalia mbeshya ko uri umujura inkuba ihita inkubita none ahangaha mabuja ntura ahangaha nasuka ibintu birimo suka turebe angalia
Ehe, ehe. ibi ni biki sinababwiye mukanga kwemera mabuja duhite duhamagara polisi batambikane kano kajuru mungu wangu siamini macho yangu ubwo se urigira ibiki hivi kuko tu mtu mwenye alipitia musani nenda kutoa Eh, Kwani mie mie sikufanya vya hivi mabuja hamagara polisi mabuja mbabarira we utande nzugwa mashe Oui.
jewe sindagushidikanya ko na gato Vraiment, eh?
reka tujye kuraba ama image ya kamera de surveillance ngo tujye kureba amashusho muri kamera none Eh, polisi none se uyivuze Mm, iraza nyene ariko se- ahubwo tubihamagare dufashe kuraba oya buretse mabuja buretse ariko rwose mpamo ntabwo nzi ibintu byamfashe rwose ntimwirirwe mujya kureba muri kamera aya makanya ni ngewe yashyize mu gikapu cye ngo Mm, mbese nari maze kubona ko hari umunyabugokazi kandi aba bantu Eh, Nzambi. Urash- ubwo bwangu bugezaho nigufitiye abanyabugo nta soni wumva Eh, ubwangu ufitiye abanyamahanga mujya kwihuta ahubwo buratekera utwawe akoze kuko muranyirukanye kuva muri mabuja.
ino saha nyoko buja ni uyu uyu munyabugokazi uri kuranka niwe yaguze kombo bare ucujahe nk'ibi bintu nabikoreye iki koko ubuse koko mbura akazi yewe data we
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje mbashimire mwese ko mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri